mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda no mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri usanze umuntu mu nzu yaramwicira yabigira kera akiri muto eee bagiye kumwiba bagashyiramo agaca ashaka kwicira abantu mu nda yiba mu ndimiro ubu kubera ubusaza nawe bwa mbere yari umusuma nyene wa gatarina yamena amazu mbega nakubariye ko no mwi- muri uruhungo rw'aba bantu bahungiye mu rwanda yuko bamufata hejuru ku mazu aha mu gihosha nyene
abo ni abaturanyi b'umuntu wiciwe muri komine kirundo mu ntara ya kirundo basobanura uko bari basanzwe bamuzi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo ikibazo cy'abacuruza abantu gikomeje kuboneka mu mujyi wa bujumbura hamwe n'inkuru ku kibazo cy'abanyeshuri batinze gutangira amasomo bitewe no kubura abarimu muri komine bugendana mu ntara ya gitega hagati mu burundi bikaba bituma abarimu n'abanyeshuri basaba ko leta yababonera abarimu bahembwa na leta nyine turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya turabararitse mube hafi ya radiyo yanyu
munsi y'igiti kivuka ku mutumba wa gihosha wo muri komine ya kirundo n'intara ya kirundo niho hari ikiziga cy'umutama w'imyaka iharurwa mirongo itandatu iruhande y'ico kiziga hari akadobo k'ubururu amavoka asanzaye n'ibiharage by'ibiremberwa byumiye ku biti biboneka ko byaranduwe ijwi rya amerika ryagerageje kuganiriza abanyagihugu batari bake mu bari ngaho benshi badusabye kuvuga ibyo tuhasanze ariko twashoboye kuronka babiri batuyagira ibijyanye n'uwo mutama uyu mugabo avuga ko uwo mutama rwagara yari yariteguye kuva kera guhitanwa n'ubusuma bisanzwe bamufashe nyene arimo ara- ara- arakata ibiharage araha ibiharage ariko baciye ba- bamwica nyene bamwicira abanye mu mirima yari asanzwe ari umusuma nyene cane yama yafashwe imisi- umwanya munini no mu mezi aheze baramufashe baranamutemagura n'ibipanga ku maguru mwene aha baramukubise uwo ico gihe avuga ati ahubwo fata igipanga muteme ahubwo mukureho je nivire ti kuko bundi kwiba nje numva bitoshobokera ko nobihera yari akaboregwe nyene aba yihimbiye ari ku kabare kavuga ati reka nigurire icupa ngahiri n'iryo guca ku mazi uyu mugabo co kimwe n'uyu mukenyezi bemeza ko umutama rwagara yari afise uburambe mu busuma ndabizi ko yari isanzwe yiba nta n'umwe atabizi ko yibagwaga ngo yitoke n'ibi- n'ibiharage ku ngo in- cyangwa gutyo ngo agatobora nakatera agiye kuva ngisha kino amena amazu no uhashyitse umaze imyaka ingahe ufite ngaha ubyumva none hamaze imyaka mirongo ine musanze umuntu mu nzu yaramwicira yabigira kera akiri muto eee bagiye kumwiba bagashyiramo agaca ashaka kwicira abantu mu nda yiba mu ndimiro ubu kubera ubusaza nawe bwa mbere yari umusuma nyene wa gatarina yamena amazu mbega nakubariye ko no mwi- muri uruhungo rw'aba bantu bahungiye mu rwanda yuko bamufata hejuru ku mazu aha mu gihosha nyene acaja mu vyo kuza ari ibi bitoke rero aho twashika ku mutumba wa gihosha mu gacimbiri kambizi ahari ikiziga cya rwagara hari umusitanteri wa komine kirundo igipolisi cy'umutekano wo hagati mu gihugu n'inyamiramabi bariko barakora amatohoza ku rupfu rw'uwo mutama babaza bamwe n'abandi abafise uruhara muri urwo rupfu ntibashotse bamenyekana umusitanteri wa komine kirundo yaciye ashikiriza ijambo abanyagihugu sitani misago aramuswa komine ya kirundo yihanikirije yivuye inyuma abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihanira yabibukije ko agateka umuntu avukana gatekerezwa kubahirizwa misago sitani yasabye abanyagihugu gushikiriza abajejwe ubutungane ubwo bafatiye mu ikosa anamenyesha ko abajejwe ubutungane ari bo bafise uburenganzira bwo gutohoza no guhana uwagiriwe n'icyaha bisunze amategeko mu kurangiza umusitani wa komine ya kirundo yibukije abanyagihugu bo ku mutumba wa gihosha n'abo ku mutumba wa mutara bari bashitse ahari ico kiziga ko kwihanira bihanwa n'amategeko mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika urakoze jean bosco ndarurinze kuri iyi nkuru ni inkuru rero y'umugabo umusaza wabonetse umurambo we ku mutumba wa gihosha muri komine kirundo muri eh, iki gitondo cyo kuwa mbere abashoboye rero kuvugana n'ijwi rya amerika bakaba bemeza ko yishwe avuye kwiba naho abamwishe batamenyekanye musitanteri wa komine ya kirundo asaba abanyagihugu kutihanira abibutsa ko kwihanira bihanwa n'amategeko radiyo ijwi rya amerika ikomeje kubagezaho amakuru yerekeye uburundi ku ishuri ryisumbuye ry'inyamagana muri komine bugendana mu ntara ya gitega hagati mu burundi uyu munsi nibwo abanyeshuri biga mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye batangiye amasomo icyatumye bakererwa ni ibura ry'abigisha ababyeyi kimwe n'abanyeshuri basaba leta kwiga iki kibazo cy'abo bana bakabona abigisha bahembwa na leta inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana ishuri ryisumbuye ry'inyamagana riri muri zone ya mugera komine ya bugendana intara ya gitega ni ishuri riri ahantu hagoye gushika kw'amabarabara yononekaye hamwe hamwe n'ibiraro byarasenyutse kuva kuri uno wa mbere n'ivyigwa vya kino gice c'umwaka vyatanguye kuri iryo shuri mu gisata cigisha ibijanye n'indimi ni mu gihe ayandi mashuri haheze ukwezi batanguye manirambona tarasisi arongoye iryo shuri ry'inyamagana aratubwira icatumye ivyigwa biteba icyo kibazo cyari cyahanutse kubera tutagira abigisha nabo twari tumaze iminsi twikora ko uh, babakutsa kivi kubera hari hasohotse ingingo ivuye ku mushikiranganji aratubwira ati "Ni- si byiza kuguma musaba amafaranga ababyeyi tumaze kumva rero iyo ngingo twarayubahirije kubera rero cya cya kibazo tuba dufite cyo kutagira abigisha turahagarika ba bakutsa kivi ba bana rero baca baca mu mihana bararyama manirambona tasisi amenyesha ko umushikiranganji ajejwe iby'indero yabaye urusha rudasanzwe rwo gukoresha abigisha babakutsa kivi ariko abavyeyi n'ubuyobozi b'ishuri ntibarahuriza guhitigira ico amahera yotangwa ku mwana baragishikirije umushikiranganji nawe rero yaraduhaye uruhusha rw'uko twosubira kwiyungunganya dufatanije n'abavyeyi none rero narabateye akamo aba- abana baragarutse nababigisha ndabamira yuko bazokora hama bakaronka agashiruka bute k'uwo mu ruho ikibazo rero cyako kitora umuti gutyo umwana ari amahera angana iki ku kwezi mu gice cya mbere bari icyatanu ayo twakuramwo ayo bakutsa kivi n'aba- n- n'umuzamu aturaririra rino shuri aho rero yari icyatanu mu gice cya mbere twari dufise abana ba- bagwiriye ubu rero bamwe barahevye bamaze guheba nashira inkoranya abavyeyi tuca dusanga tuca tuduza tuca tuja ku bihumbi bibiri nivyo bariko barariha mu gice cya kabiri naciye mparura ku bavakatere ku masaha mirongo itatu ba- biga mu ndwi naciye ndabwira ko bazoriha bine n'atanu naho ku bijanye n'ingaruka zishobora kuba kuri abo bana kubera uko gucegwa uwo muyobozi agira ati ukwezi ni kuniniya ku masaha mirongo itatu na- n'atanu atari karigishwa ntizuhura ingaruka mbi ariko byose bigwa n'abantu nzoca nikora kunkurira hiyonye ibugendane dese ndamubwire twebwe iyi ndwi- izi ndwi dutaye uko ari zine tuzirihe abazokora ibibazo nabo kuri ubu abo mu w'icenda bahora bafashwa na- n'abakutsa kivi hariho abariko barabigisha ibintu nyene ntabona neza ko batahura mugabo nk'ubu nsubirije mu desete no muri sanje urumva ko nti- ntibiguma biryoshe kwa kundi mbega umufise urutonde rw'abigisha mujeje gukurikirana banganiye abigisha duf- dusangiye ikivi ngaha n'abigisha batanu muri pose fondamentale uretse jewe nahigisha ivyigwa bibiri mu vyigwa cumi abandi bose barabakutsa kivi niba ariko baransaba raporo ni ukuri ntatanga yuko ngaha dufise zero pourcent d'enseignant muri pose fondamentale bangira inama pierre carave umwigisha kuri iryo shuri asanzwe ari muri komite ijejwe gutunganya ishuri amenyesha ko kino gice gitanguye abasa n'abihebuye nk'abarezi ku bw'uwo mwigisha atuworera yorera ibikura bangira imana pierre carave twebwe turabona yuko turiko turera dusubira inyuma kuko muri ico kiringo abo twari twiyumviriye yuko umwaka uzohera baratanguye bakazogira ico bavamo vyaciye vyanka kuko baraza ngaha kw'ishuri abantu bakaguma biyicarira atanakimwe ariko barakora deo nimbesha umuvyeyi ari mu baserukira abandi bavyeyi muri komite ijejwe gutunganya ishuri asaba leta kurungika abigisha kugira ngo umutwaro uve ku bavyeyi ibyo dusaba by'ukuri turasaba abantu nzi bakwiye abantu- abarimu dufate nimba dusaba cyane cyane n'abo bantu nyine baba basaba leta yobirungisa kugira ngo turebe ko abana bacu bokwiga nduwimana isaac aserukira abandi banyeshuri kuri iryo shuri ati twebwe tumeze nk'aho twiga mu mashuri y'abigenga turiko turaraba amafaranga turiha tukajya turaba n'andi mashure mworaba ukuntu natwe two- twokwiga nk'abanyeshuri biga mu mashure ya leta kuko ubu tubona ko umengo twaba turi nko muri prive baba abanyeshuri biga kuri iryo shuri reka n'abavyeyi babo basaba abajejwe indero gutora umuti w'abigisha kuri iryo shuri canke barungika abana bahererewe kwiga ku yandi mashuri afise abigisha bahembwa na leta iryo shuri ryisumbuye rimaze imyaka indwi ritanguye ariko abigisha bagiye kubura aho batanguriye kwigisha igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye inyamagana muri komine ya bugenda intara ya gitega ni hagati mu gihugu c'u burundi fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo yanyu ijwi rya amerika mu murwa mukuru bujumbura hari agaco k'abantu bibisha imbunda biyitirira iperereza akenshi bakunda kwambura abagendesha amapikipiki mu gipolisi n'ubuyobozi bw'umujyi bemeza ko bagiye guhagurukira icyo kibazo basaba abantu gutanga amakuru byihutirwa igihe bahuye n'ubwo bujura cyangwa se babonye uwo babikoreye mugenzi wacu eroje wirikaneza abahe inkuru irambuye
abamaze kwibwa bavuganye n'ijwi rya amerika batashimye kuduha amajwi ku bw'imvo z'umutekano wabo batubwiye uko bambuwe utwabo bamenyesha ko ababiba bakoresha imiduga bita amadubure kabine atagira imparati plaque mu gifaransa canke ziboneka agace gatoyi ku buryo ata muntu yoshobora kuyimenya abakoresha iyo miduga nk'uko bisigurwa n'abibwa baba bafise inkoro rimwe na rimwe umwe canke babiri muri bo bakaba bambaye impuzu z'igipolisi mu guhagarika umuntu bamubwira ko bafise amakuru ko ari mu bahungabanya umutekano bakamupakira mu muduga bamubwira ko bamujanye mw'iperereza amaze kuwurira co kimwe n'ipikipiki yiwe kubazigendesha abwirwa ko ajanwe mw'iperereza agategekwa kudakura k'ururimi aho abafatiwe kw'inkoho ariko inzira zija mu biro canke ubusho bw'iperereza sivyo baheza ngo bafate baca bajanwa mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura aho bita quartier industriel canke mu buterere ivyo bibanza batwarwamwo nta mazu ahari ni ahantu hariko hacibwa amabarabara mashasha kandi nta n'amatara ahari haba hari umwijima mw'ijoro nubwo abaganiriye n'ijwi rya amerika bose bavuga ko badakubitwa bahashitse bamburwa utwabo twose bagategekwa kwiruka ivyo bakunda kwibwa ni amapikipiki amatelefone ngendanwa amafaranga n'ibindi bintu vy'agaciro baba bafise birimwo amasaha imigufu n'ibindi umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko abo bantu batava mu nzego z'umutekano agahamagarira abantu bose bashirirwa n'ubwo busuma kubivuga mu maguru masha imodoka zinyuruza abantu muri no minsi dusaba uwoba yaravyumvise ko cabibwira igipolisi ico twomenyesha nuko igipolisi iyo kitiboneye icaha kiriko kirakogwa ntigiheza ngo kivyibwire ari naco gituma igipolisi cama gisaba uwo muntu aba yabigiriwe canke bene wabo canke ababa babibonye ko boheza bakakimenyesha kugira ngo giheze gikore amatohoza hanyuma babikoze baheze bafatwe eka n'umukuru w'igisagara ca bujumbura asigura ko atari bwumva ubwo bugizi bwa nabi fredi mboni mpasanga ariko ubwo busuma butagoye gutuza ubwa mbere ndavyumvise ivyo bintu ariko murazi yuko iyo amahoro ariho hariyo n'izindi ngeso nshya zitangura nk'ubusuma kuko baba bashobora kwidegemvya kuko n'ababa bazi nuko n'abanyagihugu bashobora gutaha bwije kuko atabibazo biro vy'umutekano nagira rero nsabe abo bantu bamaze gucikwa n'ibyo bintu baze batange inkuru hanyuma tuzikorere ko kuko burya ikintu kitavuzwe ntawe ukimenya icya kabiri babinyegeje baba bakingiye ikibaba abo bantu rero hariho amakomite y'inyabune hari igipolisi hari adimisirasiyo abo bose tuhagurutse nubwo busuma twabutuza mu ndwi zitatu ziheze umugwi w'abantu bane biyitiriye iperereza biba abantu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi bakoresheje ubutekamutwe escroquerie baratawe muri yompi n'igipolisi hari mu ntara ya Ngozi Eroje Wurikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika Iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu murarariswe rero muri icyo kiganiro iwanyu mu ntara muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika inama y'abakuru b'ibihugu y'akarere ka afurika y'uburasirazuba eyase yateranye kuri uyu wa gatandatu i dar es salaam muri tanzania yasabye ko ubumwe bw'uburayi bwakuraho ibihano bwafatiye uburundi iyo nama yemeje ko ibyo bihano bidakuweho akarere ka eyase katazasinya amasezerano y'ubucuruzi n'umugabane w'uburayi cyakora abatavuga rumwe na leta y'uburundi hamwe n'abayoboye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bari hanze y'igihugu muri iki gihe bakiriye nabi iyo ngingo bakaba bari baranasabye ko ibyo bihano byagumaho mu kiganiro muri isanga mu kanya mugenzi wacu frederic nkundikije yagarutse kuri iki kibazo aganira na pankarasi cimpaye ushinzwe gutunganya ibikorwa by'umugambwe msd richard ciramunda umukuru wa radiyo bujumbura news akaba n'umunyamakuru turatangira twumva cimpaye uvuga ibyo utangira avuga ibyo byasabwe n'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'uburasirazuba byasabye nyine ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi wakuraho ibihano byafatiwe uburundi ako kamo nk'uko ubyibaza nawe twakakiriye nabi cyane twakakiranye umubabaro n'agahinda kandi karanadutangaje rwose biratangaje kubona mu gihugu hamaze gupfa abantu barenga ibihumbi bibiri mu gihugu hamaze kuboneka impunzi zirenga ibihumbi amajana atanu z'abarundi bahungiye hanze mu gihugu hari abanyororo batagira uko bangana mu gihugu abantu birirwa baranyuruzwa bakicwa umukuru w'igihugu cy'ubuganda yubahwa akavuga yuko mu burundi ari amahoro yubahwa akavuga yuko abafashe ibihano kugira ngo bagondoze ubwo butegetsi bureke gusesa amaraso ko barenze ihaniro bitangaje cyane cyane iyo biguzwe n'umukuru w'igihugu cy'ubuganda azi neza ingene yashyitse ku butegetsi iyo ataba amakunga amufasha iyo ataba julius nyerere amufasha icyo gihugu n'uyu munsi ngira ngo igihe amini dada aba akigipfukamiye mu nda uyu munsi mu burundi dufite igihe amini dada ntibyumvikana rero yuko igihe amini dada wo mu buganda perezida museveni yumva ko kumukura ari byiza ariko akavuga ati igihe amini dada ariyo nkuru nziza wo mu burundi ni mu mureke ni umwana mwiza ni intungane mushirantahe kimpaye aho woba uri kugereranya uburo n'amasaka ibyo bintu uri kuragereranya nta muntu w'umunyapolitiki azi ubwenge ashobora kubigereranya ndibaza ko iyo ntabanze ubwenge utari kuntumira abantu kubera yuko uzi neza yuko ubwo bwenge ndabufise bose barica bose basesa amaraso abarundi ibihumbi bibiri bamaze gupfa si ukuvuga yuko ari isazi baba bariko barahonyora si ukuvuga yuko ari imibu baba bariko barahonyora uyu munsi imiduga abarundi basigaye bayitwara ku mutwe kubera yuko babuze ibitoro si ukuvuga ko icyo gihugu kirimo amata n'ubuki uyu munsi abarundi bariko baricwa n'inzara si ukuvuga yuko icyo gihugu hari aho gitaniye n'amarorerwa ibyamini yakora mu nshingano kimaye hariho abarundi benshi bashaka kuvuga ko gusaba ibihano bisinzikaza abarundi ari uko abo banyapolitiki nabo nyine batabakunda abarundi n'uburundi nagomba nibutse yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'indwi ibyo bihano byarafatiwe leta ya petero buyoya harimo abarundi abo nyine barimo uyu munsi abafashe ibyo bihano uwo museveni arimwo perezida wa butanzaniya arimwo east africa yose irimwo afurika y'epfo irimwo abarundi barafatiwe ibihano kubera yuko hariho ubutegetsi bagomba kugondoza kugira ngo bugende mu biganiro none uyu munsi perezida museveni yosigura gute ko abarundi b'uyu munsi ari bo ababaye gusumba abarundi b'icyo gihe noneho bababaye ugomba gufata ibiganiro kugira batabare ni ibihano byo gutabara ibihano ni ibihano byo gukura ku butegetsi ako kagwi k'ubutegetsi buri ko butema butongora bwica abantu ego mereka duhe n'ijambo rishara ariko ndabona ko mushiya ntahe cimpaye abandanya kugereranya imicungwe n'amabungo nk'uko abanyamerika babivuga reka rishara namwe akamu katewe n'abategetsi bo mu karere ka afurika y'ubuseruko mwakakiriye gute akamu gasaba ko ibihano byafatiye uburundi byofutwa ego icyo nashaka kubanza kuvuga ni uko ibyo museveni umukuru w'igihugu cy'ubuganda yashikirije muri irya nama ari ikintu gikomeye cyane rwose kuko abakurikiranira hafi ibiko biraba mu gihugu cyacu cyane cyane mu gisata cya politike bari bamaze iminsi biyumvira iyo turi ko turajya n'ibyo turimo ibyo ari byo umukuru w'igihugu cy'ubuganda rero umwanya yafashe agasigura kandi yarabigarutse ko kenshi agasigura yuko uniyo europeyene yokura ko ibihano ku burundi igaha amahoro burundi eh, uburundi bukagerageza eh, kuvugana n'akarere ahubwo batora inyishu byarerekanye ikibazo gisanzwe gihari abantu benshi biyumvira yuko mbega by'ukuri leta y'uburundi irafise abo bahanganye eh, twokwita aba- abapolitisiye bo muri opozisiyo donc rero muri ico gihe museveni yaratweretse neza na neza yuko opozisiyo ihari kuri leta y'u burundi uno munsi ari abazungu ari uniyo europeyene n'abo bantu bake bake two kwita les occidentaux mu gifaransa muri ico gihe rero niho tuca tuvuga kuko eh, ico museveni yagize ari cyiza cyane kuko tuca tubona neza na neza ishusho rihari muri politike no mu ngorane z'uburundi uno munsi aho rero tuca tubona yuko two museveni yoba yashatse kuvuga ati ubu rero abanyepolitike nyabo abanyepolitike b'ukuri batari inyuma batari mu kwaha batari mu mababa y'abazungu abo bazungu nyine eh, ba- baguma bakokeza ivyo bihano vyose baguma bakokeza eh, abo banyepolitike bari hanze ni uko ivyo byose vyohagarara hagakinwa ke wundi baka abanyepolitike bo muri opozisiyo b'ukuri bakaba ari bo baja kwicarana na leta y'uburundi kugira bavugane ico kibazo nibaza ko uh, mushirantahe uh, cimpaye yogira ico kivuze ko imbere yuko duha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ko muvuze ibintu uh, ka abantu benshi badashobora kwemera ko uh, opozisiyo mu burundi ari abazungu reka mushirantahe cimpaye agira ico kivuze ko mu kanya gatoya nibaza ko uvuze yuko opozisiyo yo mu burundi ari abazungu woba wihenze rwose koba ari agasuzuguro koba ari no ku- kutamenya neza ibiriko biraba mu gihugu ibyo ari byo kuko ngaha nagomba nibutse yuko umuhuza benjamin william mukapa amaze gukoranya ibiganiro hagati y'abarundi yarusha agashika gatatu nagomba nibutse yuko abagiyeyo abari bicaye bari abarundi bari bicayeyo yari zari intumwa za petero nkuru nziza n'abaserukiye imigambwe itavuga rumwe n'ubwo butegetsi na cyane cyane abahurikiye mu runani senarede aho rero nta muzungu n'umwe nabonyemwo nagomba nongere nibutse yuko igihe iminsi yose haba hariho igihugu kiriko kirasesa amaraso mu gihugu cyabo kiriko kirica bene gihugu ntawosubira gusubira kuvuga ngo uburundi bwarikukiye ntawosubira kuvuga ngo hariho abategetsi batowe kuko demokarasi irya karata bashyira mu isanduku ryo gutora demokarasi ni ugusomera ikiremwa muntu ni ugusomera izina ryose ryitwa yuko gi- ari umuntu cyangwa ikintu cyose kiri kuri icyo gihugu iyo uri kurica abantu rero ntiwavuga ngo waratowe kira noneho n'ayo matora ntiyemewe abazungu rero uyu munsi batanga amafaranga yabo bavuga bati nta mahera dushobora guhereza igihugu amahera y'abanyaburaya bemera demokarasi amahera y'abanyaburaya bemera agateka kazina muntu amahera y'abanyaburaya bazi ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa ntidushobora kuyahereza ubutegetsi buri ko butema butongora bwica abenegihugu mushirantahe cimpaye mu kanya gatoya cyane rwose mu mu icya bwica kabiri agomba mbere agomba mbere zo kuri icyo kuri icyo kibazo rindira gatoya rindira gatoya mu bwicanyi buba mu burundi muremera ko abatavuga rumwe na leta nabo nyene babifisemo uruhara se mu ruhara ko basemerera bagatabaza amakungu igihe warajeje gutabara igihugu warajeje gutunganiriza abahu- igihu- abanyagihugu ariwe ariko arabica turabifise n'uruhara tuzokwama dusemerera Eh, mushikantahe eh, richard kiramunda abasaba ko ibihano bibandanya mu burundi kandi bisinzikaje ah, ubuzima bw'abarundi bato bato mu babwirike oya iyo iyo ni umukino eh, mubi cyane wa politike kuko ibihano eh, bisabirwa ku burundi bifati bi- bikora cyane cyane abanyagihugu bato bato kandi abo banyagihugu bato bato atana hamwe bahuriye nayo n'ubwo bwicanyi n'ayo makosa yose akorwa mu gihugu ku byerekeye gutwara nabi ku byerekeye ubwicanyi ku byerekeye eh, za- za- za ruswa n'ibindi byose no gutwara nabi igihugu aribyo bita eh, mauvaise gouvernance nicyo bituma eh, aho benshi bavuga bati ngo ngo abazungu barahagaritse gutanga amahera eh, sibyo sibyo hariho amahera menshi cyane a- agitangwa baravuga hafi ibice mirongo umunani ku ijana bigitangwa ah, amahera bahagarika cyane cyane niyo mu gisoda igipolisi n'ibindi bihari mugabo mu- ni ukumenya neza abo bantu basaba ibihano ku burundi babwirizwa kuguma bashyira imbere icyumviro cyo kumenya yuko ntibikora ko cyane cyane abategetsi bikora ku banyagihugu nicyo gituma iyo bosaba ukundi kuntu bofatirwa ibihano mugabo ibihano bidakorwa bidakora ku banyagihugu tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na eh, jean bosco muriwe neza biriwe neza muri hehe ishure riza bujumbura murafite ikibazo murafite icyiyumviro nasomye kuri iyi nkuru yerekeye ibiganiro byagiye biba eh, byari biko bibera i darisarama noneho nsanga eh, ku byo noneho abakuru b'ibihugu babiri basabye dufatiye kuri uyu mukuru w'igihugu ca tanzania eh, n'uyu mukuru w'igihugu ca uganda yoweri kaguta museveni ni ukuvuga baravuze ko ibi bihano iniyo europeyeni yafatiye uburundi yohava noneho rero twe tugiye kuyihuza turi abantu bato cyane b'abanyagihugu usanga ibi bihano ahanini ubwo bagenda kubifata bigenda kuba afekite ku bantu bato bato cyane noneho ku banyagihugu kuko nk'uyu munsi ugiye kuraba ubwe abanyagihugu bato bato nitwe turi ko turagira ibibazo bitandukanye bikomeye cyane noneho ukumva ko abo bantu bo bari ku biti hejuru bobo kugira bazoshikirwe uyu munsi ni ukuvuga ko umunyagihugu wa nyuma azoba yafunze ku bw'ibyo rero jewe mbona imyaka ibiri iraheze bari mu biha- mu- mu- mu mpari zi- zidahera rero mbona umengo ibi bintu byari bikwiye guhagarara noneho bakaraba ineza z'abanyagihugu bato bato egome reka tu- n'ibihano byari bikwiye kuhava hanyuma bakaraba abanyagihugu bato bato ibyo- ibyo- ingorane babayemo I- i- ibi bintu byarazimbye uravye ubuzima burazimbye egome Ibyo mushika bifata nahe abantu bato john bato, bosco ibyo bifata abo bantu bato reka bato.
reka cimpayi Rero agire ikibazo ico avuze cy'ubu- ku ciyumviro mushikirije eh, mushika nahe cimpayi mu kanya gatoya cane rwose munsi icyo y'umunota umwe.
icyo noshikiriza kuri icyo jone ariko aravuga abantu bato bato mbega ni bande iyo wishe abantu ibihumbi bibiri frederic nkundikiri wishe abantu ibihumbi bibiri uraza abantu bari inyuma y'abo bantu ibihumbi bibiri baba bariko bararira bari mu maganya no mu marushwa ingene bangana nawe wafata ko umuntu umwe ashobora kuba afise abantu bashika ijana inyuma yiwe mu miryango ibisanira bayinasenga bavukana iyo ushize abantu barenga ibihumbi amajana atanu ukabarungika mu makambi y'impunzi abantu ibihumbi amajana atanu abo si muri abantu bato bato iyo ufashe abantu bashika ibihumbi n'ibihumbi agize ugaterera mu gasho ugira ngo abari muri ubwo busho n'abashikiranganje abari muri ubwo busho si abantu bato bato iyo rero turiko turavuga ico kibazo ntushobora kwemera na gato yuko hari abantu barenga ibihumbi bibiri bapfa ukavuga ngo ico kibazo si icy'abantu bato bato ngo ni icy'abanyapolitike uyu munsi nta sano yahora n'umudepite mushika nahe cimpayi kubona abategetsi nka perezida w'igihugu ca uganda na perezida- na perezida w'igihugu ca tanzania bazi neza uburundi bakaba bafashe iyo ngingo ivyo muvuga vyose vy'ibirego vy'ubwicanyi vy'abantu bapfungwa mwibaza ko batabizi I- ntiwababona ko impande zose zifise uruhara mu mabi abarundi babonye muri iki gihe nagomba ndabibutsa yuko east african community igizwe n'abaperezida batandatu uyu munsi hari abaperezida babiri ni ingingo yafashwe n'abantu babiri kuri batandatu reka shiramunda nawe agiye ico avuze ko vyashikirijwe na john bosco mu kanya gatoye mushika nahe richard john bosco w'ibujumbura ara- yavuze nk'ibyo nari nagiye kuvuga gatoya yuko ibyo bihano eh, bibabaza cyane cyane abanyagihugu bato bato kuko eh, naho eh, higeze gusohoka ibihano bimwe bimwe eh, bafashe ku byerekeye abategetsi bamwe bamwe bakomeye abasirikare n'abashikiranganji mugabo nta nta na kimwe cya- cyahindutse baracyafata indege baracyatembera aho bashatse hose baracyafise amatungo bafise nta muntu n'umwe yayafashe n'ibihano eh, bisa ni- ni- n'ibitagira akamaro mugabo ibi- ibihano bikomakomeye eh, biva muri izo za union europeyene n'ahandi ni ibihano bi- bihasha cyane cyane ubuzima busanzwe bw'abanyagihugu bato bato kutugarutse kuri icyo kibazo cya museveni ibyo yavuze eh, museveni ni umuntu eh, azi eh, neza cyane ibibazo oh, byo mu burundi Eh, n'igihe twari ko twari arusha eh, museveni mu nyuma niwe yari yashinzwe gukurikirana ingene ama- eh, amasezerano y'arusha ategerezwa kuja mu ngiro ni umuntu azi neza ikibazo c'uburundi hagati y'abanyepolitiki abanyepolitiki umwe umwe umwe umwe arabazi arazi ibyo bashoboye n'ibyo bakora n'ibyo birirwa barashikiriza abazungu n'ingene naka na naka akoreshwa kuri ibi Igomeye.
arabizi bari rishari shiramunda uwo mukuru wa radiyo bujumbura news akaba n'umunyamakuru hamwe na pankarasi cimpaye eh, akaba akaba rero ari um- uhuza bikorwa umuntu ushinzwe gutunganya ibikorwa mu muryango msd ndagira ngo rero mbashimire kuba mwateze amatwi mwakoze mwese mukomeze kandi kugira ibihe byiza kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi